tubashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mwiriwe nshuti bakunzi nk'ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize u rwanda na tanzania vyasinyiraniye amasezerano yo gufashanya n'amasezerano yasinywe mu rugendo rw'iminsi ibiri perezida wa tanzania ariko akorera mu gihugu c'u rwanda
new impetus to key infrastructure and investment projects of mutual benefit.
uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame aha muri make agira ati ibi bizofasha ahanini mu migambi itandukanye irimwo iy'inyubako no kugwiza itunga izogirira akamaro impande zose ni kukuza ushirikiano zaidi kwamba tanzania na rwanda tuko kwenye biashara tuko kwenye uwekezaji na uhusiano mzuri tulionao, bado kuna fursa nyingi tunazoweza kuzitumia ili kukuza biashara na uwekezaji kwa faida ya pande zote mbili.
Uyu nawe ni perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan. Muri make asubiza hanini agira ati ingene tubanye neza, haracariho vyinshi vyo gukorera hamwe ku nyungu z'impande zacu uko ari zibiri. muri repubulika demokarasi ya kongo abanyagihugu bo muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo bahanganye n'ikibazo co kunguruza ibiziga vy'ababo bashengeye amerika igiye kwakira impunzi z'abanyaafganistani ziharugwa mu bihumbi n'ibihumbi abaganga muri nigeria bari muri yegereyegere yo kwiyamiriza uguteba kw'imishahara yabo aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze ibijwi rya amerika amakuru yacu tuyahera muri leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko yiteguriye kwakira izindi mpunzi z'abanyaafganistani ibihumbi n'ibihumbi ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu fidele niyongabo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika bwatangaje ko buzokongereza igitigiri c'impunzi gushika ku bantu ibihumbi mirongo ibiri baza bamaze kubisaba ubwo bushikiranganji bumenyesha ko bifatiye ku bwicanyi bukorwa n'abataliban buriko butera bwiyongera leta ya amerika iriko ikora kugira ihe akaryo kukwakira muri amerika bamwe mu banya afghanistan harimwo abakoranye nayo amerika ifise impungenge zikomeye ku vyerekeye umutekano w'abakoranye nayo muri afghanistan mu gihe iriko irangiza ingwano yamaze igihe kirekire muri ico gihugu amerika izokwakira kandi abandi banya afghanistan bafashije intereko za zari ziyobowe na amerika mu guhindura mu ndimi canke mu bundi buryo perezida wa amerika joe biden yategetse inteko z'igihugu ciwe zari zisigaye muri afghanistan kuba zavuyeyo mu mpera z'uku kwezi k'umunani izoba birangije ingwano yamaze igihe kirekire cane mu mateka ya amerika fidel niyongabo urakoze tubandanirize muri nigeria havugwa yegeregere y'abaganga bidogera imishahara baronswa batevye ibindi mu vyo bidogera n'ubu tubibaza mugenzi wacu fidel niyongabo iyo nkuru yatangajwe n'ishyirahamwe ry'abaganga uno munsi kuwa mbere ivyo bibaye mu gihe nigeria ihanganye n'ibitigiri bitera vyiyongera vy'abandura umugera wa covid-19 abaganga kenshi baragarariza akazi muri nigeria kumvo bavuga ko ziterwa n'ukuntu bafatwa nabi mu mwaka uheze baragararije akazi inshuro zitatu mu vyo basaba harimwo uduhembo dufatiye ku kuvura abanduye umugera wa covid-19 okuwehesuyi uyirawa ayoboye ishyirahamwe ry'abaganga mu gihugu yatangaje ko kugarariza akazi vyatanguye mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa mbere amenyesha ko leta itashatse kuvugana nabo kuva bayituye ibibazo vy'abaganga abajijwe niba ingingo y'abaganga yo kugarariza akazi izogira ingaruka ku gikorwa co gukingira abanyagihugu ikiza ca covid-19 uyirawa yatangaje ko inzara iruta ico kiza avuga ko ishyirahamwe arongoye riserukira abaganga ibihumbi cumi na bitandatu ku baganga ibihumbi mirongo ine na bibiri bari mu gihugu ibitigiri vy'abandura covid-19 vyariyongeye kuva hagati mu kwezi kw'indwi abantu ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bane n'amajana atatu na cumi na batanu baramaze gutorwamwo uwo mugera mu gihe ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo ine n'icenda bamaze gupfa kuva ico kiza ciyadukije mu mwaka uheze
fidela cubandaniriza muri irani igabisha ko izosubiriza mu ndumane igihugu co kwihenda kikayifatira ingingo iyo ari yo yose bivuye ku gitero yagirizwa kuba yaragavye ku bwato bw'ibitoro icyo gihugu cyatangaje uno munsi kuwa mbere ko kizosubiza mu nkoko uzohirahira agafata ingingo iyo ari yo yose ni nyuma yuko leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza vyifatanije na israel mu kwagiriza iran ku gitero cakozwe kuri ubwo bwato aho abantu babiri bahasize ubuzima nyamara iran irahakana ivyo vyagirizo kivuga ko kizokingira umutekano wacu n'inyungu z'igihugu kandi ko kizokwishura kidatevye kuwo ari we wese azokwihenda akageramira inyungu zacu ubwato butwara ibitoro mt mercer street bw'umugwizatunga akomeye w'umunya israel eyal ofer bwaratewe ku munsi wa kane w'indwi turangije mu mazi yegereye igihugu ca omani babiri mu bakozi babwo umwongereza n'umunyarumaniya barishwe mu vyo leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza bivuga ko bisa n'uko ico gitero cakozwe hakoreshejwe indege itagira umudereva bita drone israel yagirije iran kuri ico gitero nyamara iran iravyiyamiriza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire wa iran said katibzade yaratangaje ku munsi w'imana ko israel itegerezwa guhagarika ivyo vyagirizo bitagira ishingiro amerika n'ubwongereza navyo nyene vyagirije iran ku gitero co ku munsi wa kane urangiye amerika ikaba yamenyesheje ko izokwishura mu buryo bukwiriye kuri ico gitero iran iravyiyamiriza imenyesha ko niba ivyo bihugu bibiri bifise ivyemezo ivyo ari vyo vyose ku vyo biyagiriza vyotegerezwa kuvyerekana ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru agezweho hirya nino ku isi tuyasozerere mu bushinwa aho igitigiri c'abantu bamaze gupfa biturutse ku myuzure mu ntara ya henan carenze amajana atatu ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira abategetsi bavuze ko uwo mubare wamaze guhitanwa n'imyuzure umaze gukuba gatatu uwa mirongo cyenda n'icyenda wari watangajwe mu cyumweru gishize abenshi mu bitavye imana bavugwaga mu ntara y'umurwa mukuru ya zengzu uyu ni umujyi utuwe na miliyoni cumi n'ebyiri habaruwe abantu magana abiri mirongo cyenda na babiri bapfuye barimo cumi na bane batakaje ubuzima ubwo umuhanda wa gari ya moshi watwarwaga n'imyuzure abantu bose hamwe mirongo itatu n'icyenda bapfiriye mu duce two munsi y'ubutaka mu mujyi wa zengto habariyemo abari muri za parikingi no mu nzira zo munsi y'ubutaka ku minsi itatu mu kwezi gushize haguye imvura ya milimetero magana atandatu cumi na zirindwi n'igice kimwe izenghu ijya kungana hafi nigwa ku mwaka ku kigereranyo milimetero magana atandatu mirongo ine n'ibice umunani yangije byinshi ahantu henshi kandi ihagarika ubuzima muri uwo mujyi ukoreramo inganda nyinshi mu bantu mirongo itanu baburiwe irengero mu ntara ya henan mirongo ine na barindwi baturuka izengtho abategetsi bo mu karere babivuze mu makuru bahaye abanyamakuru uyu munsi kuwa mbere ibimaze gutikirira mu ntara ya henan mu bijyanye n'ubukungu biragera ku gaciro ka miliyari cumi n'umunani y'amadolari hari kandi hegitari ibihumbi magana atanu mirongo inani z'ubutaka buhingwa zangijwe n'iyo myuzure inama nkuru y'ubuyobozi bw'ubushinwa yavuze ko bazashyiraho itsinda ryo gukora iperereza ku byangiritse izenku kandi abayobozi bakabibazwa igihe baba batagitaye ku nshingano zabo nk'uko umutegetsi yabitangarije ibiro ntaramakuru by'ubushinwa xinhua
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho hirya nino ku isi ijwi rya amerika mubandanya kumva mu kirundi no mu kinyarwanda ndabibutse ko muyumva kuri za fm zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kuyumva ikibiriraho ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho perezida wa tanzania samia sulu hassan ariko akora urugendo rw'iminsi ibiri we n'intumwa bari kumwe bashize umukono ku masezerano y'ubufatanye hagati ya leta ya tanzania na leta y'u rwanda mugenzi wacu asumta kaboyi yabidukurikiraniye kuri uyu wa mbere nibwo perezida wa tanzania yatangiye uruzinduko rw'iminsi ibiri mu rwanda rugamije gukomeza kunoza umubano w'ibihugu byombi akigera mu rwanda umukuru w'igihugu wa tanzania yakiriwe na perezida w'u rwanda paul kagame abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ikiganiro mu muhezo ikiganiro cyakurikiwe n'isinywa ry'amasezerano ibihugu byombi byagiranye amasezerano atatu yasinywe harimo agamije kunoza ubufatanye mu burezi kunoza ibyerekeranye n'abinjira n'abasohoka ndetse n'ubufatanye mu gukurikirana ibirebana n'ibikorwa by'imiti n'ikoreshwa ryayo yasinywe na baminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi hari kandi amasezerano yasinywe na baminisitiri bashinzwe iby'ikoranabuhanga amasezerano yerekeranye no kwifashisha ikoranabuhanga mu itumanaho uru rugendo rwa perezida wa tanzania mu rwanda benshi bari bishimiye ko aba bayobozi b'ibihugu byombi bagaruka cyane ku bigendanye n'ubucuruzi abikorera bo mu rwanda bavuga ko ibicuruzwa byabo biva cyangwa bijya mu mahanga ibingana mirongo cyenda ku ijana byose binyuzwa mu gihugu cya tanzania perezida kagame mu ijambo rye yagaragaje ko we na mugenzi we biyemeje ko uruzinduko rwa perezida wa tanzania mu rwanda rugera ku nyungu zifatika kandi rukongera no kuvugurura umubano w'ibihugu byombi This also gives new impetus to key infrastructure and investment uru projects.
rugendo rurongera izindi ngufu mu mishinga y'ibikorwa remezo n'ishoramari ryungura impande zombi by'umwihariko inzira ya gari ya moshi uruganda rw'umusaruro w'amata ndetse n'ibikorwa remezo bigezweho ku byambu u rwanda rwiteguye gukorana bya hafi n'abavandimwe ba tanzania mu birebana n'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ndetse no hanze yawo perezida kagame kandi yavuze ko u rwanda rwiteguye gushyira imbaraga mu bikorwa byo kuzahura ubukungu bw'ibihugu byombi ndetse n'akarere byazahajwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda naho mugenzi we wa tanzania madamu samia suruhu hasani we yavuze ko igice kinini cy'ibiganiro bagiranye cyashimangiye gukomeza imigenderanire myiza mu by'ubukungu Lakini kubwa tu kukubaliana ni kukuza ushirikiano zaidi, kwamba Tanzania na Rwanda tuko kwenye biashara.
ariko ahanini ni ubutunzi iterambere no gufashanya mu byerekeye ba rwiyemezamirimo uburyo tubanye neza haracyariho uburyo bwinshi bwo gukoreramo ku nyungu zacu twese ikindi ni umuhanda wa gari ya moshi muzi ko twebwe muri tanzania uwo mugambi tuwusangiye n'ibindi bihugu byinshi n'u rwanda rurimo kandi hasinywe amasezerano ajyanye n'uwo mugambi aha nagira ngo nshimire u rwanda ko muri imbere yacu ariko natwe twarabihagurukiye uyu muyobozi yanasobanuye ko igihugu cye cya tanzania kizafatanya n'u rwanda mu kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda no gusaranganya imiti y'iki cyorezo abikorera bo mu rwanda bishimira uru ruzinduko bagaragaza ko ruzasiga ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bugenda neza ntagengerwa theoneste umuvugizi w'urugaga rw'abikorera mu rwanda yabibwira radiyo ijwi rya amerika iyo ubona abakuru b'ibihugu baganira bakafata ingamba zo kugira ngo barusheho guteza imbere ubucuruzi bituma bitanga icyizere mu bacuruzi kandi burya mu bucuruzi icyizere nicyo cy'ingenzi ikindi kandi ni uko tubona ko n'imishinga migari bagenda baganiraho ubona nayo ari igamije kunoza imihahirane ubugendanire y'abantu icya mbere tuvuga yuko garamusi iramushije yagabanya igihe ibicuruzwa byamaraga mu rugendo kuko yo iba iri bwihute kandi ika- ikanafasha n'umuntu kuba yizeye ko iri bugere aho ijya wenda hari igihe kamyo ivuga ngo iri buze gupfumuka iraza gutinda mu nzira mbere y'uko asubira mu gihugu cye kuri uyu wa kabiri biteganijwe ko asura icyanya cyahariwe inganda kiri i masoro mu karere ka gasabo uruzinduko rwa perezida samiya mu rwanda ni urwa kane agiriye mu bihugu byo mu karere ka afurika y'iburasirazuba ni inyuma ya uganda yasuye mu kwezi kwa kane kenya yagendereye mu kwezi kwa gatanu n'uburundi yari arimo mu kwezi gushize kwa karindwi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Assumpta Kabuyi urakenuye mu gihugu cy'u Burundi naho inama nshingamateka yatanguye ikiringo cayo kigira kabiri cuno mwaka mukuru wayo yavuze ko abashingamateka bari bamaze ukwezi kose hagati mu gihugu kubonana n'abanyagihugu baganira cane cane ku kibazo c'umutekano muke wasubiye kwibonekeza mu gihugu umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru abandanye n'ino nkuru igice ca kabiri cy'ibikorwa by'inama nshingamateka catangujwe kuri uyu wa mbere kizomara amezi ane abashingamateka bari bamaze ukwezi mu kiruhuko muri ico kiringo niyo bafata umwanya wo kwegera abanyagihugu babatoye kugira ngo babatume ibyo bagona maze abatowe babifatire ko mu gutora amategeko aha umukuru w'inama nshingamateka daniel gerard ndabirabe yibukije ko bagendeye intara cumi n'imwe kuri cumi n'umunani zigize igihugu aho baciye hose bashimikira ku kibazo cy'umutekano no kwitandukanya n'abagizi ba nabi nk'uko Gerard Daniel Ndabirabe yabivuze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe L'occasion a été saisie pour les encourager à préserver la paix et la sécurité, à consolider ati igihe twahura n'abanyagihugu twarashimikiye cyane kubahimiriza ngo babungabunge amahoro n'umutekano kubana neza mu bumwe kubaha inzego zatowe kuva hasi gushika ku mukuru w'igihugu kubahiriza amategeko twaragiranye inama kandi n'abatware indongozi zitandukanye abakozi bo mu bisata byigenga abadandaza uwaruka abaserukira imigambwe n'abaserukira amashengero atandukanye ubutumwa bwari bwa bundi nyene bwo kurwanya umwansi no kubungabunga amahoro n'umutekano des partis politiques.
intara zagaragayemo umutekano muke hakicwa abantu barenga mirongo irindwi mu mezi atatu aheze nk'uko amatohoza y'igipolisi yavyerekanye ni muramvya mwaro igisagara ca bujumbura na rumonge aho hose abashinga amateka barahagendeye umukuru w'inama nshingamateka yongeye ko kuba nasiguriye abanyagihugu ivyerekeye iterambere ry'amakomine no kwandikisha amatongo muri komine ati kabaye akaryo ko gusubira kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu kubahamagarira kuja mu makoperative gukoresha neza uburyo bw'igihugu kwandikisha amatongo mu makomine yose y'igihugu kwitaho uburimye no guca imikobeko ku misozi kwitegurira kudasubira kuragira ku misozi ahubwo kororera ibitungwa mu mpongore kuva mu kwezi kw'icumi kurwanya ibiyayuramutwe mu gwaruka kurwanya ikiza c'umugera wa korona no kunywanisha abarundi biciye mu mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe umukuru w'inama nshingamateka yasiguye ko icatumye bashimikira ku mutekano ari uko hamaze iminsi hibonekeza ibitero mu gihugu bigahitana abanyagihugu b'inzira karengane avuga ko abanyagihugu babwirizwa kurikanura kugira ngo bagwanye umwansi kubwiwe abagizi ba nabi badafise ababafasha mu kibano nta mutekano bohungabanya mu kiringo cy'ibikorwa batanguye kuri uyu wa kane biyemeje gutora amategeko atandukanye arenga cumi n'atanu harimwo gusubiramo itegeko rigenga igipolisi iryo gutoza amakuru n'amatagisi n'ibindi byekilave nkuru kigali ku bwishwi ry'amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nanaciye ku masonga nk'itangura bamwe mu banyagihugu baba muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo bahangayikishijwe no kutagira amabarabara meza iki kibazo kiriko gituma bifashisha za moto mu gutwara ibiziga by'abantu babo baba bapfuye kuko bimwe mu bice vy'iyo teritwari atamodoka zihagera ni inkuru y'umenyeshamakuru ijwi rya amerika muri congo vedaste ngabo munyuze muri iri barabara ry'itaka riri muri teritwari ya fizi bakunze kwita rute nasiyonari nimero 5 rihuza iyi teritwari n'intara ya tanganyika ndetse n'iy'amanyema usanga hari aho ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika ahandi naho ryarasenywe n'amazi y'imvura n'ay'imigezi ndetse hari aho usanga ibiraro byarakundutse kubera iki kibazo bamwe mu baturage bifashisha amamoto n'amato mu gutwara abantu n'ibintu kuko nta modokari zitwara abantu hagati ya fizi na uvira niyo mutabazi etienne ni umumotari ukorera muri iyi teritwari ya fizi yasobanura ijwi rya amerika ko kubera uburyo imihanda yangiritse imoto zabo arizo zikora akazi mbangukiragutabara zokoze ko gutwara abitabye imana ukuntu rero batwara ibiziga barafata bagashinga ibiti bibiri bagaca bafata bakikurura amaboko bagaca bakicarika bagaca bacyambika ibotini bagaca bazingira mu kireta bagaca babohera ku moto bagaca bicarika kujya ku muntu umenga akomeye nuko rero batwara ibiziga kubera iki mutwara ibiziga ku mamoto cyane none ubona none amamodoka asubira muri barabara ari ugahita se nicyo gituma rero bitwara kubera atanuzenya urabona atabarabara amambiransi urabona nahita kandi nk'umuntu yaguye imisisi ateza kugenza aza gushika iyaba yaguye nimba bari bukamvu nimba bari hehe akagenda na moto ari ikiziga baboshe n'imisipi nyene etienne matana ni umuturage wo mu bibogobogo ashimangira ko kubera kutagira imihanda inyuramo imodoka abantu baba baguye mu bitaro bikuru by'ibaraka barinda gukoresha za moto mu gutwara imirambo abantu iyo baguye mu bishasha ahantu bita za baraka cyangwa se hirya za baraka za karunja hehe imirambo tuyihambira ku mamoto hari ukuntu bashyira ibiti ku mamoto bagahambiraho umurambo bakawicaza ukibwira ko ari nk'umuntu wicaye kumbe ni umurambo ukawambika amasashe bagahita bamuyizamura ku mamoto mwarenga rero mu karere mu bigobogo ubwo turenze mu bigobogo hari ahandi hataba imihanda na moto itabasha kugera aho rero nta yindi shwa iba ihari ni uguhambura mugakura umurambo kuri moto mukongera mukazanira ipoyo mukawikorera kugeza muwugejeje mu rugo uko niko dutransporta imirambo tuyikura epfo tuyigeza za baraka tuyigeza iwacu mu karere mu bigobogo mukandiro waseka nawe ni umuturage w'umukongomani avuga yuko kuvana umurambo ahitwa salamabira bawujyanye mu mujyi wa bukavu bibahenda kuko ari urugendo rw'iminsi ibiri kuri moto bishyura umumotari ibihumbi magana arindwi by'amakongomani hafi amadolari magana arindwi jackson ku bw'imana aheruka gutwara ikiziga akivana ku bitaro bikuru bya ntunda akijyanye kabumbi nawe agaragaza yuko gutwara umurambo kuri moto bihenda icyo gihe nakoraga na mwabara barampamagara ati motari ngwino dutware ikiziga ndavuga ati kirahari atego kiriho bamaze kukinyereka nabakiriye amaya nishaki ndabacimba mirongo itanu kuva ibara kagushika buko nshya ndagishira ku moto ndagitekera nshya ndagitwara ikindi kaga ubundi kwari inundu kirapfa barahiga umumotari agitwara barabura kubera yari amaze nk'umuntu ameze nk'ununuka icyo gihe ndabicaye amaya nishaki nshya ndamutwara ndamushikana ahantu bita kabumbe aha naramuboshega ku moto ndamushyira ku moto ndaboha n'imipira hanyuma ndamushikana aho bantegeze aho kumushikana bamuheza ibihumbi mirongo ine umuyobozi wungirije wa teritwari ya fizi madame menzeyimana avuga yuko iki kibazo cy'uyu muhanda wa teritwari ya fizi bakigejeje ku mukuru w'intara ya kivu y'epfo kandi nawe yababwiye ko yakigejeje ku buyobozi bukuru bw'igihugu gusa ubuyobozi bukuru bw'intara ya kivu y'epfo binyuze mu kigo gishinzwe imihanda buri gukora ibarabara ryo muri ruwanga ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika kugira ngo imodokari z'amakamyo zibone aho zinyuza ibidandazwa bijya muri fizi mwomenya yuko atari muri teritwari ya fizi yonyine hari iki kibazo cy'imihanda yangiritse ahubwo no muri teritwari ya uvira na warungu hari iki kibazo cy'amabarabara yapfuye aho abagenzi bajya mu mujyi wa bukavu bavuye uvira bamwe barinda kunyura mu bugarama mu rwanda aho kunyura mu ibarabara ry'itaka rya ngomo rihuza kamanyura na bukavu vedasi ngabo ku bwaradijwi rya amerika mu rusenda mu ntara kivu y'epfo iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika ubu naho ni wa mwanya w'inkino mpuzamakungu za olympique zibandanya kubera i tokyo mu buyapani uko muri rusange bihagaze na mugenzi wacu tim harris ishimwe umunsi wa cyenda w'imikino olympique warangiye amakipe y'ibihugu bya afurika mu mupira w'amaguru mu cyiciro cy'abagabo ariyo cote d'ivoire na misiri bivuyemo inyuma yo gutsindwa imikino ya kimwe cya kane yabaye kuwa gatandatu mu mpera z'icyo cyumweru turangije cote d'ivoire yasezerewe n'ikipe ya espanye ibitego bitanu kuri bibiri umukinnyi wo muri espanye rafal mir ukinira ikipe ya wolverhampton yo mu bwongereza niwe wahesheje ikipe y'igihugu cye icyubahiro ubwo ku munota wa mirongo icyenda yinjiye mu kibuga avuye ku ntebe basimbura yahise atsinda igitego cya kabiri biba ibitego bibiri kuri bibiri nyuma y'uko umusifuzi yongera iminota itanu kuri mirongo icyenda umukino iteganijwe yari yarangiye ari ibitego bibiri igitego cya rafari cyatumye hongerwaho iminota mirongo itatu kuko amakipe yari yarangije umukino anganya ibitego bibiri kuri bibiri nyuma ya penaliti ikipe ya esipanye yari imaze gukora ikinyuranyo rafari yaje kongeramo ibindi bitego bibiri byatumye umukino urangira ibitego bitanu kuri bibiri bya cote d'ivoire ku rundi ruhande misiri ubwo yakinaga na brezil umukino warangiye brezil itahanye intsinzi y'igitego kimwe ku busa ubwo urugendo rw'amakipe ya afurika yari asigaye mu irushanwa ruba rurangiriyeho biteganijwe ko espanye izakina n'ubuyapani bwakiriye iyi mikino muri kimwe cya kabiri nyuma y'uko espanye itsinze nouvelle ibitego bine kuri bibiri muri penaliti undi mukino wo muri kimwe cya kabiri uzahuza brazil na mexique tuve muri ruhago tuvuga ko umukino w'intoki wa basketball ikipe y'abagabo yo muri nigeria yatsinzwe umukino wayo wa gatatu n'ubutaliyani ku manota mirongo inani kuri mirongo irindwi na rimwe agace ka mbere k'uyu mukino kari karangiye ari amanota cumi n'arindwi ya nigeria kuri makumyabiri n'icyenda y'ubutaliyani mu gace ka kabiri nigeria yarakuze cyane aho yasatiriye cyane ubutaliyani kakarangira igize ku manota mirongo itatu kuri mirongo itatu na rimwe ikipe y'ubutaliyani ariko yakomeje kuzitira iya nigeria mu nguni zose z'umukino nubwo bwose nigeria nayo yakomeje kugenda yihagararaho mu gace ka kane ari nako mu by'ukuri gasobanura cyangwa se gatanga isura y'uko umukino uza kurangira ubutaliyani bweretse nigeria ko buyirusha cyane maze buyobora kano gace n'amanota makumyabiri n'ane ku munani ya nigeria umukino rero waje kurangira ikipe y'ubutaliyani aritahanye intsinzi naho mu cyiciro cy'abagore ikipe ya nigeria uyu munsi kuwa mbere irakina n'ubuyapani umukino wayo wa gatatu kuwa gatandatu kandi ubwo imikino olympique yari igeze ku munsi wayo wa cyenda abaterana amakofi mu cyiciro cy'abagabo baturuka ku mugabane wa afurika barimo richard no colin ukomoka muri mauritania yakubiswe n'umurusiya gabil mamedov uyu mukino warangiye ari amanota atanu ku busa ku rundi ruhande rw'abaterana amakofe kandi mohamed frisi wo muri algeria acakiranye na karoro aparam wo muri philippine nabo umukino wabo urangira karoro awutsinze ku manota atanu ku busa tukivuga ku mukino wo guterana amakofe mu cyiciro cy'abagabo undi munyafurika ukomoka muri zambia patrick chinyemba mu bakinnyi bakina ari babiri uyu patrick yakubiswe n'umwongereza garari ya fayi umukino wabo warangiye ari amanota atatu kuri abiri ni mu gihe ku rundi ruhande harry galside wo muri australia yakubise jonas jonas wo muri namibia reka twerekeze mu mikino ngororangingo yo gusiganwa ku maguru mu cyiciro cy'abagabo umunyakenya ferdinand omanyala ku wa gatandatu yabonye itike yo kujya muri kimwe cya kabiri mu biruka metero ijana yarangije akoresheje amasegonda icumi n'agace kamwe mugenzi we nawe ukomoka muri kenya mark otieno wiruka metero ijana ntabwo yabashije gukomeza muri iki cyiciro nyuma y'uko atsinzwe ikizamini cyo kureba niba adakoresha ibintu bimwongerera imbaraga tubandanye n'iby'inkino mpuzamakungu za olympique zibandanya i tokyo mu buyapani abanonotsi none b'abanyafurika baba bariko babyifatamwo gute kugeza ino saha reka duhe ikaze mugenzi wacu fidel niyongabo abiganire na tarsise harerimana umuhinga mpanuzi wa jambo mu kigo kijejwe kwigisha ivya olympique citwa centre africain d'etude olympique ni ikigo gifise icicaro iyawunde muri kamerune tarsise harerimana ubu avugana na fideli bavugana ari mu gihugu ca canada ntibyifashe neza kuko ibintu mu mahiganwa yabaye muri brezil bazi ko afurika yari yaronse imidari ishika kuri mirongo ine n'itanu ubu tugeze ku midari cumi n'itandatu hanyuma imidari y'inzahabu n'ine gusa ariko ntibirahera ni ukuvuga nk'igihugu ca kenya nta n'umudari w'inzahabu kiraronka ubu hahejeje kuba amahiganwa yo kwiruka imetero ibihumbi bitatu yo kurasimba ibitego biramutse twamenya sitiperi mu kenya siwe yatsinze bahora batsindwa umunyamaroke sufiyani el bakari we yarose umudari turabye naho nibyerekeye nk'imetero ibihumbi bitanu ku bigeme asani wo muri oranje niwe yatsinze mu kenya elen obiri muri ethiopiyani ni ukuvuga ariko ntibirahera ariko ubu ibihugu bimaze kuronka imidari muri afurika bigera ku icenda tukavuga ko afurika y'epfo ariyo ya mbere ikurikirana tunisi na ethiopia kabona ko hariho inkino zitanu nizo zimaze kuduha umudari muri afurika cyo kuboga muri ko afurika y'epfo bikomeye hamwe na tunisiya hari ibyo kwiruka uturindiye abasya bo muri kenya n'abo muri ethiopia hanyuma hakaba n'ibya taikondo mbere hariho n'ugukubitana ingumi aho samuel taki tubona ko atakibazo zoronka umudari kuko yageze muri demifinal wo muri ghana ni ukuvuga rero uko niko byifashe turindiye inkino gushika zihere itariki umunani niho tuzomenya ibiharuro ingene bimeze nk'uko mutororokanya muri ico kigo ibiharuro vyerekeye abaterete muri afurika banonotsi ibijanye na olympique muravuze ntibirarangira umuntu no kurindira izi nkino zikarangira umuntu arabe aho abanyafurika bazaba bageze murabye mu karere kacu akarere k'ibiyaga binini nk'uburundi n'u rwanda mubona byifashe gute ku bijanye no guhiganwa muri ayo mahiganwa mpuzamakungu olympique nk'ikibazo ca francine n'ikibazo gikomeye aho yari afise inguvu mu kwiruka imetero amajana umunani akaba atabirekuriwe kubera bijya byavuye ku rugero rwa testosterone mubibona gute muri make tubona yuko ivyo bihugu tufashe mu burundi mbese ngomba kugaruka ku bintu bya francine kuko francine yaribitse neza metero ibihumbi bitanu hanyuma metero ibihumbi bitanu urahanwa yarahanwe no kuvyemera ariko niko twabonye ko yashitse ku mwanya aba mugo wa kane naho yahanyuze urumva uvuye ku metero majana umunani ukaja ku metero ibihumbi bitanu utegerezwa kumenya amategeko ubanza ukiga ukamenya amategeko bakagufasha hanyuma ukaronka abagufasha cyane kugira ubumenyere ni ukuvuga rero azomenyera ashatse arashobora kubandanya adashatse ntaco yararonse umudari iriyo ariko ikintu novuga ni uko tubona ko hariho ingingo zishobora gutera imbere haba mu rwanda haba mu burundi mu rwanda nshobora kuvuga ko bashimikiye nko kuri marato batanguye mu gihumbi kimwe majana icyenda na mirongo umunani na kane ni ukuvuga nka maratoni metero ibihumbi icumi bashobora kumera nk'abakenya nicyo kimwe mu burundi bashobora kumera nk'abakenya nk'abayetiyopi hari ibindi bintu bikomeye tufashe nk'amagari amagari naho ni ukubyitondera naho nyine bariko baraza kuvuga ko umwe adashoboye gushika cyangwa akagira agisida umuntu uba ushitse muri olympic ukahashika ni ukuvuga muri siporo tuvuge nk'amagare uba uri umuhinga cyane aho rero boraba bagategura neza abakinnyi haba mu burundi haba mu rwanda haba no muri aka karere urabona ko kenya biriko birayinanira bakaraba ingorane z'ibo n'abatleti baca baja hanze ibindi bihugu bikabatwara igikenewe ni uko ivyo bihugu muri olympique bashobora gutera imbere cyane cyane nko muri atletisme turabashimiye murakoze fido akaba ari nunga duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na jewe diana ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na edi rwema yashizwe hamwe na fasil gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha